Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Musee faarfannaa Daawitii fi Wangeelaatiin wayita laalamu. Kutaa tokkoffaa barumsa shantamii shanaffaa Raajicha Isaayyaas michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa qaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa waa'ee raajii Yoonaas. Waaqa jalaa baqatee adeemee ilaallee turre. Waaqayyo jalaa baqachuu jechuun akka nama gaaddisa isaa jalaa dheessuuf yaadu fakkaata. Namni gaaddisa isaa jalaa dheessuudhaaf hin danda'u. Waaqayyo garaa qurxummii keessa isa wajjiin haasawa. Yoonaas garuu waa'ee kana hin baranne. Waaqa jalaa namni liqa jedhee yaade. Har'a kan itti fuufnee ilaallu raajichi kan yeroo isaatti fuufee ture kitaabni qulqulluun kan nutti himudha. Raajiin Isaayyaas masiichi dhalatiniin dura waggaa dhibba torba dura raajii dhalatee ture Isaayyaas jechuudha. Isaayyaas mana qulqullummaa Salamoon Yerusaalemitti ijaarsisee keessaa isa tokko ture. Isaayyaas Luboonni yookiin qaalloonni gara biroo immoo guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessa aarsaa loonii fi aarsaa loonii iddoo aarsaa irratti ni qopheessan turan. Mana qulqullummaa Waaqayyoodhaaf Salamoon ijaarsisee sana keessa. Aarsaaleen sunneenis fakkeenya masiichaa ilmaan namaa hundumaatiif jedhee wareegamuu isaa. raajan jechuudha. Guyyaa tokko yeroo Isaayyaas mana qulqullummaa keessa wayita hojjetu wanta ta'e haa ilaallu. Isaayyaas boqonnaa ja'a. Bara mootichi Oziyaan du'etti Waaqayyoo teessoo dheeraa ol ka'aa irratti taa'ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan arge. Suraafelli isa gararraadhaan ni dhaabbatan. Tokkoon tokkoon isaanii qochoo ja'a qaban turan walitti labsanii qulqulluu qulqulluu qulqulluu dha waaqayyo hundumaa danda'u guutummaan lafaas ulfinna isaatiin guutameeraa jedhanii walirraa fuudhanii labsan ture sagalee walitti lallabuu isaanii irraa kan ka'e hundeen buusaa balbalaa ni sosocho'a ture aarris manicha qulqullummaa keessaa ni guute. Yommus ani wayyoo kaa ani nama arrabni xuraa namoota arrabni isaanii xuraa'oo gidduu kanan jiruudhaa jedhee dubbadhe. Ijji koos Waaqayyoon mootii maccaa waan argeefi nan bade jedhe nan iyye. Kanarrattis suraafeelli warri achi dhaabbatan keessaa tokko barbadaa ibiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhee harkatti qabatee gara kootti ni balali'e. Barbadichas afaan kootti ni buuse. Kunoo, kun afaan keetii, kun afaan keetti waan bu'eef yakki kees, yakki kee sirraa fuudhameera, cubbuun kees siif dhiifameera naan jedhe. Yommus sagalee Waaqayyo isa eenyuun ergaa, eenyutus ergaa naaf dhaqaa jedhu nan dhaga'e. Achumaan ani immoo ani ergi nan jedhe. Waaqayyo qulqullummaa isaa fi ulfinna isaa Isaayyaasiif mul'ise. Dubbii Waaqayyo ummata Israa'eliif akka himuuf isa waamee ture. Kana jechuun immoo dubbiin Waaqayyo dhalootaaf akka ga'u sadarkaa kitaabaatti. irratti maxxanse dubbii isaa isaayyaas namoota hundumaaf akka ga'u isa waaqayyo irraa dhaga'e kana sadarkaa kitaabaatti maxxanse jechuudha. Kitaabni isaayyaas dheeraa waan ta'eef waliin ga'uudhaaf yeroo waan barbaaduuf walitti cuunfinee ilaalla jechuudha. Rata isaayyaas haala gabaabaa ta'een ilaalla jechuudha. Walumaa galatti raajichi Isaayyaas Yihuudootaaf oduu gaddisiisaa dubbatee ture ergaa isaa keessatti lammaffaa immoo oduu gaddisiisaa firdii qofaatu hin taane oduu gammachiisaa waa'ee masii cubbuu guutummaa biyya lafaa dhufuuf jiru isaaniif akeekkachiise jechuudha. Walumaa galatti dubbiin ijoo kitaabni raajii Isaayyaas oduu gaddisiisaa waa'ee cubbuu fi murtii akkasumas lammaffaa oduu gammachiisaa waa'ee fayyisaa iddoo dubbamoota gatii cubbuu isaanii kaffaluudhaaf dhiphatee dhiphinna isaatiin isaan akkamitti akka fayyisu kitaaba Isaayyaas keessaa ilaalla jechuudha. Waa'ee oduu gaddisiisaa Isaayyaas keessatti Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa lama Yaa bantiiwwan waaqaa dhagaa, yaa lafaa dhaggeeffadhu, ani waaqayyo ilmaan guddiseedha, guddifadhee ol isaan nan kaase, isaan garuu anarratti ni ka'an. Kuni dubbii gaddisiisaa waaqayyoo waa'ee saba Israa'el dubbateedha. Qotiyyoon abbaa isaa harreenis goronnoo gooftaa isaatii beeke sabni koo garuu hin beekne kan hin hubatus jedhee dubbateera saba cubbamaadhaaf saba yakkii ulfaataan irra jiruuf sanyii warra hamaa hojjetaniif warri amalli isaanii manca'eef wayyoo isaan waaqayyoon ni dhiisan waaqayyoo isa qulqulluu isaa kan israa'elii ni tuffatan dugdas itti gatan isaayyaas tokko lakkoofsa kudha sadii kanneen waa'ee hin baafne dubbatanii isa tuffatan ani aarsaa ixaana keessanii cigga'eera baatii haaraa sanbataa fi walga'ii keessan jal'innaa fi walitti qabamuu keessanis ani obsuu hin dandeenye isaayyaas keessaa dubbiin gaddisiisaa waaqarraa saba kanaaf fide boqonnaa tokko keessatti keewwameera jechuudha. Of jajummaa isaanii ilaalchisee raajiin isaayyaas isaan haala adabee yommuu ibsu akkana jedhe sabni kun afaan isaaniitiin ulfinnanaaf kennu garaan isaanii garuu baay'ee anarraa fagoodha ana waaqessuun isaanii akkasumaan bilaasha jechuudha abboommii namaa akka seera waaqayyootti barsiisuu isa isa jedhe ba'eessa dubbate maatiyoos kudha shan lakkoofsa sadii abboommii namaa akka seera waaqayyootti barsiisuu isa jedhe ba'eessa dubbate maatiyoos kudha shan lakkoofsa saddeet raajichi isaayyaas erga isaan adabe booddee oduu gammachiisaa warra amanamaniif hunda cubbuu irraa qulleessuuf humna qabeessa akka akka ta'e isaaniif ibse. Raajichi Isaayyaas erga isaan adabe booddee oduu gammachiisaa warra amananii amaname amanamaniif hunda cubbuu irraa qulleessuudhaaf humna qabeessa akka ta'e isaaniif ibse. Koottaamee walii wajjin dhugaan hin baana cubbuun keessan akka dhiigaa yoo isin diimeesse iyyuu akka cabbii ni addaata. Diimaa bilisuu yoo isin godhe iyyuu akka jirbii iddamaa adii ni taatu. Isaayyaas tokko lakkoofsa kudha saddeet. Adabbii qofaa tun taane Waaqayyo waamicha jaalalaa isaaniif dubbate karaa raajicha Isaayyaas jechuudha. Saba koo jajjabeessa garaa saba Yerusaalem kan rukutu dubbadhaatii cubbuu isaa hundumaaf harka Waaqayyoo keessaa adaba dachaa lama akka fudhatee barri inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwatee yakkisaas akka dhiifameef itti hima galanni waaqayyoof haa ta'u. Saba koo jajjabeessa garaa saba Yerusaalem kan rukutu dadhab dubbadhaati cubbuu isaa hundumaaf harka waaqayyoo keessaa adaba dachaa lama akka fudhate barri inni garbummaatti rakkachaa ture akka raawwatame yakkisaas akka dhiifameef itti hima. Sagaleen nama lafa onaa keessa lallabu tokko waaqayyoof karaa tolchaatii hara lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelcha yaa isa xiyoonitti misiraachoo himtu tulluu dheeraa irratti ol ba'i yaa isa yerusaalemitti misiraachoo himtu sagalee kee humnaan ol fuudhi hin sodaatin mandaroota yuudootaatiin ilaa waaqayyoo keessan jedhi kunoo waaqayyoo gooftaan humnaan ni dhufa irree isaatiinis ni moo'a galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafis waaqayyo ofii isaatii mallattoo isiniif ni kenna kunoo dubartii ni ulfoofti ilmas ni deessi maqaa isaas amaanu'el jettee ni moggaafti amaanu'el jechuun waaqayyo nu wajjiin jiraa jechuudha isaayyaas torba lakkoofsa kudha afur akkasumas maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa digdamii sadi akka raajichi isaayyaas ibsetti waaqayyoo foon namaatiin mul'ate akkuma raajichi isaayyaas ibsetti waaqayyoo foon namaati mul'ate durbii dhiirri ishee bira hin geenye ilma da'uudhaan waaqayyoon qulqulluun ilmaan namaa cubbamoota gidduu argamuu isaa mul'isee jechuudha ilmaan namaa cubbamoota gidduu argamuu isaa mul'isee jechuudha karaa foon gooftaa Iyyasuus kiristoosiitiin waaqayyo nama ta'e nama gidduutti argame amaanu'el waaqayyo nu wajjin jiraa ameen cubbamoota wajjin jiraa ameen akkasumas Isaayyaas sagal lakkoofsa lamaa fi lakkoofsa ja'a gubbaatti sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa ni argee warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni ni ba'a. Lakkoofsa ja'a mucaan nuuf dhalateera ilmiis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyoo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagahaa hangafa nagahaa ni jedhama yommuus ijji warri jaamotaa ni banama gurri warra duudaas ni saaqama isaayyaa soddomii shan lakkoofsa ja'a yommus namni naaf akka borofaa ni utaala warri arrabni isaanii diidaas gammadanii ni ililchu lafa duwwaa keessa bishaanonni ni bu'u lafa onaa keessa bishaan burqituun ni yaa'a isaayyaas soddomii shan lakkoofsa shanii fi lakkoofsa ja. Inni garuu balleessaa keenyaaf ni waraanname sababii keenyaafis reebamee ni caccabsame nu nagaa akka argannuuf inni ni adabame madaa'uu isaatiinis fayyinna nuuf kenname isaayyaas shantamii sadii. lakkoofsa kudha lama inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniitiifis isaaniif ni rakkate lubbuu isaa du'atti dabarsee kennee warra balleessaa qabanii wajjiinis waan lakkaa'ameef ani qooda isaa warra gurguddoo wajjiin nan godha nan godhaaf qooda isaa warra gurguddoo wajjiin nan godhaaf warra jajjaboo wajjiinis boojuu ni hirmaata. Egaa yaada keenya golabuudhaaf Isaayyaas oduu gaddisiisaa waa'ee saba Israa'el yakkamtoota akka ta'anii hundi keenyaa akka hoolotaa karaa keenyatti facaanee akka jirru Isaayyaas nu barsiisa jechuudha. Akkuma saba Israa'el karaa badii keessa gaaddisa du'aa jala akkuma saba Israa'el turre lammaffaa oduun gammachiisaa isaaniif dhufe nuufillee dhufee jira galanni waaqayyoof haa ta'u kaayoo waaqayyoo isa ilmaan namaatiif karaa gooftaa yesus kiristoos qopheessee nuufillee kennee jira maqaan isaa oloolaa jedhu isaayyaas shantamii sadii lakkoofsa shanii hanga ja'a jechuudha. Karaa isaatiin mada'uu isaatiin lubbuu keenya waaqayyoo karaa madaa gooftaa Yesus Kiristoos waan fayyisee fi namni isatti amane madaa cubbuu madaa foonirraa har'allee hin fayyee jechuudha. Egaa rakkoo keessan gadda keessan abdii kutannaa keessan gara Yesus Kiristoos galgala kana yoo fiddan inni har'allee hin fayyisa. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen.